iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na oriyane itangishaka na frederic nkundikije muri studio indwi uno munsi muri studio indwi tugiye kubashikiriza ikiganiro muri isanga cerekeye uruhaga- uruhara uruhagarara rwagize ku nyigisho no ku rwego rw'indero cyane cyane kuri kaminuza y'igihugu ariko mbere yaho reka mugenzi wacu frederic nkundikije dushikirize incamake y'amakuru avugwa ku burundi muri iki gihe urakoze Oriane mwiriwe neza nshuti mwese muteramanye n'iradiyo ijwi ry'amerika incamake y'amakuru avugwa ku burundi ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu byitaho ibibondo unicef byatangaje ko biteye umutima uhagaze n'abanyeshuri bahagarikwa abirukanwa mu mashuri hamwe n'abakomerekera mu mashuri i burundi unicef iratera akamo impande zose mu njyane za politike mu burundi kazisaba kubahiriza uburenganzira hamwe n'ubuzima bw'abana ivyo byatangajwe ejo ku munsi wa kabiri mu nama iba rimwe mu ndwi zibiri i geneve mu gihugu c'ubusuwisa umuvugizi wa unicef christophe eh, boulierac avuga ko unicef itewe amakenga n'ingingo yafashwe ku magenekezo ya mirongo ine na gatandatu na mirongo ibiri n'indwi y'ukwezi kwa gatanu yo kwirukana abana amajana atatu na mirongo itatu na bane bo mu mashure yo mu ruziba mu bumanuko bw'umurwa mukuru bujumbura abo banyeshure bahowe gusibanganya ibitabo vy'ishure muri iki gihe abanyeshure barahamagawe gusubira kwiga yamara bamwe baratinya gusubirayo kwigenekezo rya gatatu ry'ukwezi kwa gatandatu naho unicef imenyesha ko abanyeshure batari bake mu mashure atatu yisumbuye mu ntara muramvya bahagaritswe ku mvo nk'izo nyene buriyarak avuga kandi ko abana barenga amajana atatu bapfunzwe mu gihe abashika mirongo itatu bamaze gupfa kuva indyane zifatiye kuri politike zitanguye mu burundi mu kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu iyindi nkuru ivugwa mu burundi y'impapuro z'abagira ubugeni abitavye imana abana bavuka hamwe n'izindi mpapuro zikenewe muri eta civile zigiye gutunganywa ku buhinga bwa none mu gisagara ca bujumbura kuva mu kwezi kw'indwi mugenzi wacu eloge wirika neza ari bujumbura yakurikiranye inkuru eloge mwiriwe neza iyo ngingo yatangajwe n'abahe bategetsi
ego fredi iyo ngibyo yatangajwe n'umukuru w'igisagara cya bujumbura fredi mbonimpa aho amenyesha ko ubuhinga buzoba buri mu mazone atandukanye n'amakomine y'igisagara cya bujumbura akavuga ko ubu buhinga bugiye cyane cyane eh, gufasha kugira ngo hatuzwe ingeso eh, y'impapuro za magendu aho abantu bikorera ibipapuro eh, kandi bidahwanye n'ukuri kw'ibyo bintu kandi yavuze ko ibindi ubuhinga buzofasha ari ugukuraho imari nk'abantu usanga biyitirira abantu bapfuye mu ababyeyi wabo maze bakaja mu masentare bagasirimba imyaka n'imyaka eh, baburana n'abana bene uwo muntu bashaka gutorana canke ngo baronke umwandu eh, yavuze kandi ko ibi bizofasha mu kubika impapuro neza eh, yatanze akarorero ko nk'ubu mu gisagara ca bujumbura impapuro zerekana ubugeni bw'umuganwa rudoviko rwagasore yarongo yarondeye ukwezi kukira k'uburundi zikihari muga ko zishaje ko ari ikintu kigereho gufasha kugira ngo eh, impapuro zibikwe neza kandi eh, harwanywe n'ibi byo gukoresha amagendu E- Eloge urakoze mu kanya mu masaha ari imbere turagusaba uduhe iyo nkuru ku buryo urambuye iyindi nkuru ivugwa mu Burundi nuko kuri uyu munsi wa gatatu hatanguye ikibazo co ku rwego rw'igihugu ku banyeshure bo mu myaka icenda y'ishure shingiro hamwe n'abanyeshure bo mu myaka icumi mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka yakurikiranye inkuru atubwire intumbero y'ico kibazo n'ukuntu vyagenze
ego fredi nk'uko bivuze uno munsi hatanguye ikibazo ca leta giha uburenganzira abana bo mu myaka y'icenda y'ishuri nshingiro no mu myaka y'icumi kuja mu gice ca kabiri eh, c'amashure yisumbuye uko rero ico kibazo gitunganijwe nuko eh, indinganizo yo mu myaka iheze isa n'iyahindutse eh, isa n'iyahindutse kuko kera abanyeshuri bakora ikibazo bari mu myaka y'icumi ariko ubunye mu gice ca kabiri c'ayisumbuye hazakigwa abavuye mu myaka y'icenda y'ishuri nshingiro hamwe n'abavuye mu myaka y'icumi eh, nk'uko byahora nawe eh, Evariste eh, turagutera kamo mu masaha ari imbere mu isaha iri imbere kugira ngo uduhe inkuru irambuye kuri ico eh, kibazo catanzwe ku banyeshure bo muri ayo mashure kaminuza hamwe n'abo bo mw'ishure eh, ya mashure bita eh, ni ishure eh, eh, shingiro shingiro wa- fundamentale urakoze Sa- murakoze nawe
radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ndongeye ko waramutse nshuti mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga kumva intureka ya politiki itanguye mu burundi amashuri muri rusange yarahahombeye hari abanyeshuri hamwe n'abigisha bahunze igihugu byongeye inyigisho zarageramiwe na cane cane muri kaminuza y'igihugu hagiye haraba za yegeregere mbega hokogwa iki kugira ngo kaminuza y'uburundi yamye izwi kuva kera na rindi ari kaminuza ikomeye yemewe mu ntara hamwe no mu makungu ibandanya itanga inyigisho zikomeye kandi isohora incabwenge mbega uruhara rw'incabwenge z'abarundi zigisha muri kaminuza zo mu mahanga rwoburuhe uyu munsi rero twatumiye umwe muri izo ncabwenge z'abarundi professeur atanazi gahungu yigisha muri kaminuza ya chicago state university hano muri amerika professeur gahungu atanaze yahora mu burundi kandi asanzwe azwi, azi kaminuza y'uburundi neza tumwakire mu kiganiro professeur atanazi gahungu ndabaramukije ndabaha ikaze mu kiganiro muri isanga ndabaramukije rwose Mura- murakoze kuntumira e, muraho neza yego turaho Eh, Profesor ubwa mbere na mbere mu rugendo muherukamwo mu Burundi nashaka mubanze mutubwire ukuntu mwasanze kaminuza y'u Burundi yifashe.
Eh, naragiye mu burundi kandi naraciye no kuri kaminuza narahuye n'abakora kuri kaminuza Ah, kaminuza yarahindutse kera jewe nahize hari kaminuza imwe y'uburundi ubu harabaye izindi kaminuza no kuvuga ah, uravye gusa yuko ah, habaye izindi kaminuza urumva ko ibintu vyahindutse abiga ni benshi hanyuma bavyumvye kwiga ari benshi nibaza yuko no guca uronka abarimu bakwiye muri bene ibihe abarimu bakwiye kandi bamwe barahunze abandi baragiye mu bindi bihugu biraheza bikagora umugabo kaminuza ubuhiga benshi ubu bisigaye bigoye hamwe umuntu kera waho waca wose avuga uti hajya ahantu muri ntara ndazi wize kuri kaminuza ubu ntawe bagishobora kubivuga ibyo rero nibyo byahindutse mugabo iby'uko ah, abarimu ba- abarimu ntibaki baragiye abarimu ntibagikwiye aba- abanyeshuri barabaye benshi hanyuma ah, ibyo kwiga urumva ko bica bi- ah, biragoye nibaza abantu bakunda ubu twese dukunda uburundi ko twari dukwiye kuraba ingene umuntu yobiraba aka- aba- abarimu bakaguma ba- bakomeye kugira ngo kaminuza igume ikomeye nk'uko yategetse gukomera Mhm. Profesor none wihweje mwabonye ingaruka z'uruhagarara imigumuko umutekano muke zabaye izihe cane cane ku rwego rw'indero urwego rw'inyigisho muri rusange.
Ah, i- ubwa mbere hose namaze umwanya muremure mu burundi kugira ngo ndabi ibyo nshobore kubinonosora neza mugabo udutwi tunsumira narumva yuko bavuga ngo hariho yegere yegere ngaha ah. mugabo ikintu umuntu yashaka kuvuga ni uko ah, nta gihugu na kimwe cyo ku isi kimerewe neza ijana ku ijana Ah, abantu baraja muri muri ubu- u- abantu bo nka bose baja mu by'amapolitike politike iragoye nibaza yuko abantu bari bakwiye ku bakaja muri politike mugabo bakareka abiga bakabandanya bakiga hanyuma ah, ibyo kumenya mm, abari muri politiki nyene babikoramwo ibyo ntabyo nomenya mugabo nibaza yuko ah, bari bakwiye abanyeshuri babande bari bakwiye kubanza bagashira kubiri politike n'iby'amashuri hanyuma tukaraba yuko twese tukaraba ko igihugu cyotera imbere kikabandanya kikamenyekana mu makungu koko tugi- kubera igihugu tugikunda nibaza ko dukwiye ku- kuraba ingene twogifasha kudashira ibyo bya politike byacu mu bintu by'abanyeshuri Mm. Kuri ivyo nyene muvuze professeur mubona none hokogwa iki mu gisata c'indero gisata c'inyigisho haba ku rwego uh, rw'igihugu canke ku bigisha kumbure no ku banyeshuri wenyene mubona hokogwa iki neza na neza Um, ibyo bintu by'indero ni ibintu ntawovuga ngo ariko arabitorera umuti utari mu burundi utabana utamaze iminsi ubana n'abarundi ngo ubyumve neza bwa bikuru bikuru ni ukubanza kumenya umuntu ariko ariga akamenya akamaro k'icyo bita inzego izo nzego ngomba kuvuga inzego politike ngomba kuvuga inzego z'ibintu temera ibyo bintu by'amashengero ngomba kumenya inzego z'uko abanyeshuri badashobora kwiga neza ku gihe bariko baribaza ibintu bya politike gusa aho kwibaza kwiga urumva rero ko muri iyi minsi urabona ko tuguma tugira ibyo bintu bya bibi bya yegeregere nta gihugu kitabigira mugabo igihugu ibyo bintu bya yegeregere bijejwe n'amategeko amategeko y'icyo bita negosiyasiyo koregitive kuvuga abantu bagakorera hamwe bakaraba ubakoresha n'ubakoresha n'abakora bose bakajya hamwe bakumvikana bati twebwe rero tuzogira yegeregere ibyo bintu batabanje kubyemera yegeregere ntibikibaye yegeregere kuko yegeregere yemeza yuko hari amategeko y'ukuyigira bikaba biba nibaza rero bikuru ni uko abantu bamenya yuko hariho inzego izo nzego umuntu agira icyo yemera yemera ati isengero irakomeye ati umukuru w'igihugu arakomeye bw'inzu shingiro rirakomeye ibyo rero umuntu akabanza akabyemera hanyuma ibyo kwiga ukabigira ubiraba uti ngo twige kugira ngo duteze imbere igihugu ngo twige kugira turabe nk'aha uri kuratembera mu burundi biragoye kuko usanga ibintu bigwa amafaranga menshi ugira kuratembera ukava igitega ukajya ubujumbura usanga urinda kugenda utwaye amafaranga arenga ibihumbi amajana abiri mu mufuko aho uwo n'umuntu yoba atari umubanzi arashobora kuza kwiga ingo rero turabe yuko abanyeshuri boraba ibyo bintu bya tekinoloji hamwe bajya abantu batandatu utuntu twabo nta bantu jewe ndabona bakomeye mu bintu byo kugira entreprenariya nk'abarundi kibi ni uko umuntu agira entreprenariya yo kudandaza utuntu twiwe ubundi muntu akagira utwo tuntu ubundi muntu akagira akabanke ubundi muntu akagira akagira utu tuntu tw'udutelefone amatasiyo ya esanse mugabo ugasanga nta kintu izo sitasiyo zose utwo dutelefone duhuriye ko twa sisiteme ngo ushobore kugira uvuye muri banki ayo mafaranga yawe naho umuntu atugira bijya bya kati do keredi mugabo uba ushobora guca ahantu ayo mafaranga yawe uri kurakoresha ibyo bita bya debi ushobora kugenda ukaguma uyakoresha utagiye kikazira kumera nk'uko uri kuratembera uri nk'akabanke kariho karatembera n'ababandi bashobora guca bagufata urumva rero ibyo bintu n'ibyo nibibaza yuko abarundi bari bakwiye kwiha akanya gatoyi bakaraba ibwo izo ubwo bufindo bafise izo porobeme bafise bakabanza bakaraba iyo tekinoloji bakayijamwo ubwenge bakabuteza imbere hanyuma ahandi hoho abarimu baguma bagenda babonye ibyo bitanguye buheza bahagaruka kuko kwigisha wigisha umutima urimo ubigisha umweze umerewe neza wigisha ubona yuko abo wigisha bafite akamaro nibaza rero ko bishoboka urabye abanyeshuri ukuntu bagwiriye urabye yuko ahantu hose uciye abanyeshuri buzuyeho kandi noneho batakigira bijya byo kuba mu ngirente na gusa bamuhira nibaza ko bari bakwiye kubiraba abakunda uburundi ngo dufashe tubane ko twokura politike mu banyeshuri bashobore kwiga ibintu bya siyansi bishobore gutera imbere n'ibyo nabonye ubuhinga bwa none nk'uko bivuze tekinoloji yego none profesor mumaze igihe kitari gito mwigisha hano muri amerika cyane cyane muri kaminuza mubona amashuri yo hanze yo kunganira cyangwa yofasha ate amashuri yo mu burundi kugira ngo ibyo byose musiguye bishobore kwibonekeza bishobore kukoroha mu gisata cy'indero n'inyigisho mu gihugu cy'u Burundi no muri kaminuza cyane cyane yego mupfasoni uriyana uko uriko urabivuga burya bavuga ngo ubwenge burarahugwa ntiwoshobora kuba uri mu burundi gusa ngo wibaze yuko ushobora kubuteza imbere barakwiye kuraba ibyo abandi bari kubaragira noneho hariho abarundi benshi nka twebwe tuba hanze umuntu ibyo uko wigisha ibintu ushobora kwibaza uti kumbure nogenda mu burundi nkigisha gutya ntiwobura akantu bagitora ko bakabona yuko ibintu kuraba ibyo byerekeye by'amatekinoloji ibyo byerekeye ibyo kwibaza ibyiyumviro bitari bisanzwe nibaza rero yuko bari bakwiye kugurura ubwo imigenderanire y'abarundi n'ayandi mayuniverisite yo hanze ubugenderanire bw'abarundi n'ayandi mashuri yo hanze umuntu akagenda n'aho uburundi bwoba budafite amafaranga akwiye yo gufasha hamwe umuntu agiye mu burundi batireka tukurondere uteza kukurondera aho urara uteza kurondera gute mugabo hariho inzego nyinshi hariho amafashanyo hariho bajya ama ong hariho ama amasosiyete y'ibihugu za usaid zande zishobora gufasha abantu kugenda mu burundi bakazokora umwaka bakagira bagashobora noneho no kurondera imfashanyo y'abarundi bagomba kuza bakiyungura ubwenge kugira bashobore gusubiza mu burundi nibaza yuko ibyo bintu bari bakwiye kuraba bakabiraba neza kuko umuntu niyo kwaba avuga ngo abarimu baragiye byageze gute ibyo ntibisanzwe harabaye amagume abarimu baragiye ngo rero turaba ukuntu abantu bose abo baciye ubwenge bo muri za diaspora iyo bari hose dukorane dushushe imitwe turaba ukuntu twofasha uburundi abarundi nabo bamenye babyemere barabe bati twebwe aho duteye ubu ni guteza imbere ukuntu tubona guteza imbere inzego tukazikomeza mugabo ntidushobora kuzikomeza ibyo bintu by'ubwenge tubishyize inyuma hamwe ibyo twiga ukagenda kwiga mugabo ugasanga ugomba kwiga kumwe twiga kera gusa kubifata mu mutwe udafite aho ushobora kubirabira udafite amalaboratwari yo kubirabiramwo ibyo biraheza bikagora ubu rero aho duteye kubera abantu wese twagize imana amashuri akaba yagwiriye twagize imana amabarabara akaba yabaye meza aho umuntu ashobora kugenda igitega ukagenda ikarusi mu mwanya mutoya byari biryoshe rero yuko abanyabwenge boje imbere nibyo nibaza yuko abantu rero baba hanze baba mu ma universite yo hanze bakaraba ingene twofashanya ubwo bwenge tukabuga tukaba tukunguruza tukiyunguruza kandi tukunguruza n'abandi n'ibyo nagomba gushikako ego professor none nk'uko mubisiguye aba izo ncabwenge abo bigisha mwigishije hanze kandi mufise ubumenyi butandukanye mwohera hehe musubiriye mu Burundi bohera he
bohera icyo bohera ko cyane cyane ni ukuraba yuko ukuntu twumva twumva biriko biraba mu burundi abantu bagatangura kuza barabifata ntibabifata uko bakagenda bakirabira kuko igihe twe twagenda mu burundi twari tuzi ko atana kintu kiriko atara kintu na kimwe kiriko kiraba mugabo twaratembereye twaratembereye mu ntara tuvamwo twaratembereye i bujumbura urumva rero umaze kugenda ukabona yuko ibyo bintu bishoboka uruheze ukibaza uti mbega none guca ubwenge mu burundi no kuvuga iki guca ubwenge mu burundi no kuraba kuraba yuko udafata ba bantu mirongo itandatu mirongo irindwi ku ijana batazi ubwenge akaba ari bukoresha ahubwo ukaraba yuko kugira uburundi butera imbere yuko abo bose bakwiye kuraba kumenya ubwenge urumva rero byari bikwiye yuko abarundi bemera bati icyo gihugu turagikunda kandi tugikunda ni ukugifasha ni ukugifasha ko gitera imbere kugifasha ko gitera imbere abantu bakamenya ubwenge bakamenya gutandukanya ururo n'ibyatsi bibi bakamenya yuko ugiyeyo ushobora gukora kuko n'abandi ni bene wacu ni inshuti bose barakora kandi ba babayeho nta wankanye na ngo agwaye nta wanka kugenda nta wanka nyina nta wanka kugenda aho yavukiye umaze kugenda rero ukaheza ukabona yuko abandi babayeho uraheza ugatora ukaja kuri universite yawe ukababwira uti ngo tugende dufatanye n'uburundi turabe imigambi twogira hamwe turabe yuko abantu bo abantu bize bote bofata imbere igihugu bakaba aribo baje imbere bakabereka bati ngibi ibyo dukeneye ngo tureke kuja muri iyo politike politike ya politike ushobora kuyifata nabi ugasanga itanguye gutuma uraba igihugu gusa mu urakoresheje politike mugabo turakwiye gutangura kuraba igihugu dukoresheje ubwenge murakoze cyane rwose professeur atanazi gahungu nk'uko twabibwiye professeur atanazi gahungu yigisha muri kaminuza chicago state hano muri leta zunze ubumwe za amerika akaba aheruka kugendera igihugu cy'u burundi ah, akibonera nk'uko yabivuze ica- icy'amaso uko ibintu byifashe mu ntumbero yo kugira ngo nawe nyine agire icyo afashije mu rwego rw'indero n'urwego rw'inyigisho professeur iki ni ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradijwi ry'amerika turafise ari ku murongo bafise ibibazo n'ivyiyumviro reka nabo nyene tuha akanya bashikirize iciyumviro n'ikibazo duhere kuri nkunzimana nkunzimana muranyumva
yego turabumva mm, kaze mu kiganiro nkunzimana ikibazo cyangwa iciyumviro
bo ndahera ku- ku cyiyumviro mfatiye ko yavuze yuko yoba yara- yarajya agatembera akirabira uko ibintu bimeze ariko ngerageje kumviriza uko ariko arabivuga numva umengo ntiyabonye neza uko ibintu bimeze ndashaka ku- kugaruka kuri bimwe bimwe nkamuha umucyo uko ibintu bi- bisanzwe bihagaze nimba yaraje tuca tubihuriza ko nimba yarabibonye mu isanzwe turafise ingorane muri kaminuza y'u Burundi ingorane za mbere ni politike yinjiye muri kaminuza y'u Burundi aho ingorane zose usanga ziza zigwa ku banyeshuri nk'uko mwari mwabivuze ingorane za politike zije zifata n'abigisha bagahunga eh, n'abanyeshuri ubwabo nyine bagahunga bagata amashuri kandi nko mu- mfatiye nko kubigisha mu gihe bahunze duca tubura abigisha bihora bishikaho abantu bashobora kumara amezi abiri batariko bariga umwigisha baramubuze kuko abigisha dufise baragoye si abantu bo gutora aho ubonye hose ngo uce uzana ngo umuntu yigishe ni abantu bi- bateza kuba ari abantu banonoseye ivyo bintu hanyuma ku byerekeye izindi ngorane ingorane dufise eh, hari ku byerekeye abaserukira abanyeshuri mu isanzwe ibyo ariko aravuga ngo ngo twe ngo hariho abagira amagreve n'ibindi mu isanzwe twe nta mu- mu banyeshuri nta greve yigera ihaba ahubwo twibaza yuko greve iba ku barongozi kuko nibo baba bayiteye barashobora kuzana umwanya n'umwanya ubona bariko bafata ingingo tutazi iyo zije ziva nimba mwarabikurikiranye n'ubu hari greve yaheruka haraheze hafi indwi nka zitatu greve twayihoramo twayimazemo indwi mugabo icyari cyabiteye cyari cyavuye mu burongozi bwa kaminuza hanyuma nimba yarakurikiranye neza nimba yifuza yuko bofasha kaminuza mu kuyifasha ubwa mbere babanze bayifashe ironke umunyeshuri aserukira abandi banyeshuri ashobora kubavugira kuko nk'iyi saha kugeza iyi saha nta munyeshuri aserukira abandi muri kaminuza ahari Na- no kuri segonderi arahari kandi ari ahantu hatoya cyane mugabo uca ufata nk'iyi kaminuza ikomeye cyane kaminuza n'umutima w'incabwenge z'igihugu Ni- ni gute hobura umuntu aserukira abanyeshuri ashobora kubavugira ingorane zose bafite ni ukuvuga ubu abanyeshuri bo muri kaminuza bagize ingorane umwe wese atamba yirorera nta- ntaronka umuvugira icyo kandi nicyo kitera ingorane zikomakomeye kuko usanga hari akajagari aho umunyeshuri wese icyo yumviye ari cyo akora nk'ubu hariho abatanguye greve ishuri rimwe rikagira greve kubera iki ishuri rimwe igize greve ni kubera nta muntu n'umwe bafise yitura iyo niyo ngorane hanyuma kuba ubusebe utwara kaminuza arashobora kuba nawe yarashizeho abantu yita ko baserukira abanyeshuri muga mu bisanzwe abo bantu niyo baserukira abanyeshuri namwebwe abamenyesha amakuru turabasabye muze muze muhishikire ntawe muzosangaho ntawe bazobesha ngo waserukira abanyeshuri ntawe uhari kuko uwo muntu ayo baserukira abanyeshuri bazobereka nta- ntabaho nicyo gituma nk'uko jena nageze kubibandikira ndabibasaba yuko mwohaca mukarara ingorane zihari kuko kaminuza ni ahantu hakomeye kurusha ahandi hose kuko niho hashobora kuva ikibi n'iciza ko twabibonye kuva na kera bataharabiye neza hashobora kubi- kuva ah, hakaba umushinge w'ingorane nyinshi zi- zishobora kuba mu gihugu nicyo gituma eh, twashaka dusabe uwo mwigisha nimba no ku by'ukuri bakunda kaminuza be na- eh, n'abo bakorana baze bishikire barabe uko ibintu bimeze kuko Murakoze.
uko numvise yabivuze siko eh, biri murakoze urakoze cyane nkunzimana reka twakire na ezekiel ezekiel turi kumwe mwiriwe neza ezekiel ikibazo cyangwa iciyumviro
ndetse nanjye ahanini ibyo nagira ngo ngaruke ko eh, uwo waje uterefona arabivuze neza Mm, duze ijwi ezekiel
ariko navuga ni ibyo nagira mvuga ahanini bisa n'ibipfuzwe Mhm.
kuko umutekano muri kaminuza y'u Burundi ni nicyo cyateza kuba ishingiro y'ibintu byose
Mhm.
aha rero ndahera kuri- ku bijyanye ni- n'icya- n'ubu ndagaruka kuri icyo kintu avuze cya representation abanyeshuri baserukira abandi icyo ni ikintu cya mbere cyazimbye kaminuza jewe ndamaze imyaka itatu cyangwa irenga k'amezi ata representation itowe n'abanyeshuri ngo itware n'amaburiburi n'amezi atatu ni ukuvuga uwagize ngo aha- ngo araharoye nta- nta minsi itanu yahera atari karafatwa atari karategwa ubwoba ataki mu nyuma yaruhutse ahavuye sinzi ko nubyita ko abarongoye kaminuza basenyuye inzego kuko barabigize uwo abanyeshuri bahisemo bati we genda ni ukuvuga igihe cyose izokwama dutwarwa n'umuntu tutazi nge- iyo avuye bakazana bagaterekaho kuko abanyeshuri tuzokwama mu kibazo
Mura- uyu munsi ndatanga akaro- ndatanga akandi karorero k'abanyeshuri Mhm.
bize bakiga mu wa mbere bari kumwe mu wa kabiri bari kumwe mbwo bagera mu wa gatatu bati tubakiyemo amafiriyere ayo mafiriyere abanyeshuri barayanka gusa uno munsi nta n'umwe ari mu ishuri hageze ko basigura ngo igituma izo firiyere zaje abanyeshuri baravuga ati ibintu naho mwabizanye ntibitahuritse none twereke debushi ese umunyeshuri azoba ahegeje mw'iyi firiyere mukavuga ko muzanye specialisation y'umwaka umwe ese birashoboka ko umuntu agira specialisation mu masaha mirongo itatu mu ikuru mbega aho debushe ziri hehe ushobora kubwira bati iyi deparitema ntiyagenewe ensenyema mugabo agaca bahoro paradoxe agatabo kasohowe na kaminuza y'u Burundi mu kwezi kwa mbere uyu mwaka nyine 2016 bita Olivier Dakeye karasigura neza finalite canke debushe zigenewe departema de langues africaines bakavuga ko ari ahantu habiri honyene bakavuga ko ari muri enseignement bakongera bakavuga ko ari muri administration ibyo byose bakabirenza ku ruhu rw'amaso rero byo sinahura simbona neza neza uko araba hari ibintu byinjira muri kaminuza ugasanga biratandukanye cyane n'ibyahora bikorwa cyangwa ibyatezwa gukorwa kubera rero representation itahari ni ukuvuga abanyeshuri babo barajuragirika bakabura uwo bitura kandi atanga akandi karorero mfatiye muri ibyo by'umutekano nyine mu ncamake ezekiel yego yego yego Vunagura.
ndasongora niko ndaheza Mhm.
ngarutse ku by'umutekano Mhm.
nda- ndabifatanya ni- nguma ndabifatanya n'itaro perezantasi aba banyeshuri bari mu wa mbere baje baheruka kuza ba nyuma bari mu wa mbere nibuka ah, lofiseme ya- ya bakuru babo habwacu tubidansifiye ntimoshi Muga ndibuka umunsi umwe mu gatondo wujejwe ivyigwa ari kumwe n'igipolisi umunyeshuri wese basanga kuri antre ya kaminuza kampisi rohero bakamubona arahagaze ya- yabuze iyo ajya kuko bakuru babo bari bamaze kuba batandukanya bamubonye umuhagararanye bakavuga bati uri kuramwigisha ibi uri kuramubarira ibidakenewe abanyeshuri baratse indangamuntu barahagarikwa ahantu umuntu wese yatse indangamuntu uwo munsi yarakaswe amezi abiri ya buru gushyira n'uyu munsi icyo kibazo wari uzoba gitsura muri uwo mutekano waboneka gute bene wacu bo bahunze natwe natwe twasigaye i burundi brema nje mbona nta kinini tubarushije kuko uburoronirwa ndabubona hari abo twigana cyangwa twiganye ushaboza bumva abandi bari mu wa gatatu barahebye baragiye yego birumvikana Ndabumva.
ezekiel ikibazo cyawe ndu- ndakeka porofeseri ikibazo cyawe yacumvise ku bijyanye n'umutekano no guserukirwa urakoze cyane ezekiel reka twakire n'uwitwa gilbert gilbert turi kumwe
yego turi kumwe mu ndamukirwa umutumire yego barakumva
yego nagira ngo ahubwo ku kantu gatoya umuntu wa mbere yata- umuntu wanyu wa mbere yatanguye kuvuga Mhm.
yameze nk'ushaka gukosora uwo mutumire ariko iyo umuntu hari ibyo iyo arimaze kugendera igihugu canke akagira umutima wo kugendera igihugu ni ukuvuga ni umwe mu barundi benshi baba bagize icyiyumviro canke ico bamara kuko hariho benshi batifuza kuhashika ariko rero simaka ngo ace abona ibyahabereye byose ahubwo yamwereka avuga ati ku byo wabonye hari ibyo utabonye bishobora kuba byagenze ku wundi ko numvise ameze nk'ushaka kumukosora akavuga ati ntabyo yabonye kandi numva yarahageze akabibona Mhm.
mbona gahunda ishimira ubutumire kuko ba yarigwa agafata akanya agashika hano mu burundi akaraba ingene ibintu bimeze hano yego turakumva
yego twagira rero dushimire ubutumire kabisa kuba yarafashe akanya agashika hano mu burundi akibonera ingene bimeze na cane cane muri kaminuza y'uburundi Mhm.
jewe ki- ah, interano nagira ngiye ni ku bijyanye n'umutekano kuko ugiye kuraba nk'ubu muri kaminuza y'uburundi igituma kenshi bakunda gusubira inyuma benshi muri kaminuza y'uburundi ni- niho hantu twokwita ariho ku mutima w'incabwenge z'igihugu ariko ugiye kuraba ibintu bijyanye n'inyigisho cyangwa se ibindi byiyumviro bindi bijyanye n'ibyo baba barimo n'ibyo baba barimo si iyo bakurikirana kenshi muri kaminuza umuntu usanga abanyeshuri b'abapolitisiyeni basanga ko bakurikira abantu abacaye bariya Ku- kumbure wa mwanya wo gufata umwango wa jemikaye ngo bige cyangwa se babeze bateza imbere ugasanga bawutaye mu mu mu bya politiki nk'akarero nagira nawe nk'akarero murabona guhera vencisisi z'ukwa kane harabaye ico nokwita manifestation hano mu burundi cyane cyane ubujumbura abanyeshuri bo ngaha baturuka za mugamba n'ahandi baragumuye abandi bavuga ati twebwe ntidushobora kuvyemera bamwe babatera ubwoba ati bagiye kutwica ibiki barahunga ibintu bigenda nk'uko mu bisanzwe nk'umunyeshure hari kaminuza iba ari ahantu haba hari abajejwe umutekano bakwiye sinumva ingene ushobora guca ugenda aho washikariya ugatumba uwo usanzeho kandi umunyeshuri ategerezwa guha indero abandi bantu dufata usanzeho ugatumba batagize umwanya wo kuba uja kw'ishure ko we uba ufite vyinshi ubasumbye ukabitangwa kubabwira ngo ati ibintu bimeze nabi kunu kunu kunu kandi kumva zuko ahunze kandi atake na kimwe cyose bakwirukankana kubisanzwe rero biri mu bintu ariko birabatesha umwanya kandi Murako- ikibazo nagira nicyo mbaza umutumire Eh, mu majambo make cyane Gilbert
yego akandi kabazo nagira nje mbaza umutumire nagira ndamubaza mbese byaba byemewe yuko muri kaminuza hakenerwa politiki canke ibintu vy'itumatumanako muri kaminuza biremewe asamples ikibazo canje ca leta urakoze cyane Gilbert reka duha akanya professeur eh, abishyura ibibazo byanyu professeur Gahungu bavuze bagarutse ku bibazo eh, bisa n'ibisa ahubwo bose batatu eh, Hakizimana yagarutse ku kibazo cya politike yinjiye muri kaminuza Ah, na Gilbert arakigarutse ko bavuze ati ibyonye ugasanga biteye umutekano muke y'abanyeshuri bakurikiye abanyepolitike ugasanga baragiye mu za yegeregere n'ibindi Ezekiel yagarutse cyane cyane ku vyerekeye uguserukirwa Ah, guserukirwa muri kaminuza kuri icyo kibazo cyo guserukirwa professeur ndashaka muze kukigaruka ko mungire mutubwire niba hari ico icyo mubivuze ko niba hari ico hari ubundi buryo bwo gutorera umuti ibibazo by'abanyeshuri muri kaminuza ah, mwoba mufise mwo- mwo- mwoshikiriza canke niba ico kibazo koko gikwiye gutorerwa umuti hakaba abanyeshuri baserukira abandi hari hari ubundi buryo mm, ijambo nirwanye
ego ibyo bibazo byose bimeze nk'ibijyanye bijya bibaza ibyerekeye politike muri kaminuza Ah, mubanze mumaba- mumha- mu- mumbabarire gatoya hari akantu nagomba kubanza kugira mu mwanya mutoya
reka twakire mu porofeseri tumuha akanya gato biramugoye ariko twakire abandi banywanyi b'ijwi rya amerika bashobora kuba bafite ibibazo nabo nyine Mhm. Eh, ego mu- Oh.
mupfasoni oriyane na- Ego.
nagarutse urumva ah, Eh.
ivyo bibazo byose ica- ikintu ca mbere umuntu yabanza kuraba no ku- kuraba ntiduhave dusubira kwibaza bimwe bya kera yuko mu burundi uko twahozeho twavuga gusa ngo kaminuza y'uburundi iyo yari imwe ubu u- barabaye zarabaye nyinshi hanyuma ubu ukuva ah, ntuze ubu- kuva uburundi bwemeye kuja muri If- east african community nta kintu kinezereye nko kwibaza yuko kumbure kubera bwaragiye muri east african community boheza baga iyo o, abiga kaminuza y'uburundi bakagira ico barabirako kuri abo bandi bahu- abandi banyeshuri bo muri bo muri uganda bo muri ah, bo muri kenya bo mu rwanda bo ah, bo mu bindi bihugu bisa- bi- ba- bakorana uravye rero umaze kuvyibaza rero ukaraba kurya ah, kw'abanyeshuri b'iburaya batemberanira wowe ukava uri mu bufaransa ukaja muri espanye ukaja mu bubiri ukaja mu budagi ukaja mu bubirigi ukaja hehe nibaza yuko ivyo bari bakwiye kubanza ku kubiraba ntibafate yuko ishuri ari rimwe gusa umuntu nk'uko abariko baravuga uko ari batatu bose bagomba kuvuga yuko kaminuza ari kaminuza y'uburundi mugabo tukabanza tuke- tukibagira yuko hariho abo bandi bantu bariko bariga na bene bita kaminuza hanyuma icyo nagomba kubanza kubwira bose abaheze kera bakiri bera bakize imana nagomba ndababwiye yuko sinamaze umwanya muremure ukwiye mu burundi hamwe ntushobora kuvuga ngo narabonye neza nk'ibyo bintu by'amafiriyeri ibyo bintu by'abanyeshuri baserukira abandi u- sinabibonye neza mugabo icyo ntugomba kuvuga ni uko nta murundi azi uburundi n'umwe atazi yuko uburundi bwaciye mu magume kuva kera tukiza turagira ah, i- i repubulika ya mbere ya kabiri ya gatatu n'ubu na- n'ubu ubu tugomba kuja mu muri multipartisme ego uburundi bwaciye mu magume mugabo icyo batokwibagira ni uko mu bindi bihugu byose jewe ba muri leta zunze ubumwe za amerika ubu u- abantu amayuniverisite arafise arafise amafu- arafise probleme aha naheri haragowe mugabo ni ukumenya yuko probleme university imwe fise n'iyindi fise bishobora kuba bitandukanye ariko umuntu akamenya yuko probleme y'uburundi bufise muri ubu- muri ubu u- twebwe muri Illinois muri muri leta za Illinois tukaba dufise probleme yo kuronka amafaranga y'uko bavuga bati ayo mafaranga duhama université publique ntibikenewe mu burundi naho no kuraba yuko politi- probleme yo mu burundi iriho ni cane cane yuko abantu bavuga bati ibiriko biraba byose ngo tubishire muri politiki icyo rero na- nari nibaza yuko bakwiye kumenya haba muri ibyo byo kugira ati turakeneye abaserukira abandi mugabo bamaze kuvuga bati none nibabaserukira barashobora kubaserukira mu byerekeye iby'ubwenge cyangwa bagomba kubaserukira muri ibyo bya politiki ibyo bashoboye kubi- kubishyira inyuma hanyuma bakaraba bati mbega none twebwe ko turi ko turakorana n'ibyo bindi bihugu kandi ibyo bindi bihugu bikaba biriko biratwara abarimu none igikwiye kugira ngo abarimu bagume mu burundi icya mbere gikenewe cyane ni uko twese abarundi twishyiramo yuko ubwenge kunguruza ubwenge ko bikenewe bimwe namye mvuga bya ah, by'ama- by'amabanki bimwe namye mvuga by'ubwo by'amatelefone bakoresha uburundi bwarateye imbere mugabo ugasanga nta sisiteme iriho yo kubufatanya hamwe ushobora ku gutembera ugakoresha banki utarinze ku utarinze kugenda umeze aho ugiye hose ukagenda umeze nk'akabanki kariko karatembera ugatwara ibyo bihumbi mu mufuko ni ibi- bit- bit- bituma n'ababandi baca bagwira hanyuma rero gikuru gikuru ni uko bomenya yuko muri iyi minsi duteyemwo nta hantu na hamwe wumvira ngo nta bufindo buriho mu mayuniverisite ubufindo buriho ubwo bufindo buri kubiri umaze no kubyibaza yuko n'abandi bantu jewe iyo mba muri mba muri chicago amayuniverisite y'iwacu na yene arafise uprobleme abarimu abanyeshuri bamaze iminsi bagira amamanifestation ayo mamanifestation rero nk'ubu twogira ind- iyo aba tu- twaragowe tugaca tumera nko mu buru tugahamwe abantu ugiye mu mamanifestation uca ugomba gufata kugira kubibonamwo politiki uca ugomba kubibonamwo umuntu uko ari mu yindi etini canke ari- ari mu yindi mu bundi bugambwe ivyo rero vyoheza bigaca bigorana mugabo babanze tumenye yuko turi mu burundi turi muri etazuni turi buraya nta universite itazogira kuko nta universite azogira probleme kuko i- iyo biha- iyo habaye probleme mu gihugu no kuri universite abaho mugabo gikuru ikizokiza universite no kumenya yuko universite nico ki- ni- nico gi- niho nico kibanza cyo kurondera ubwenge nico kibanza cyo gusumbya abandi ubwenge hanyuma turonke uwo mwanya ukwiye wo kuraba ingene universite zifashanya ubu u- ibindi bihugu byose byo bigira ni uko universite ifashanya ntitugume turaba gusa ngo universite y'uburundi ahubwo turabe tuti universite zo muri east africa ziriko zikora gute hakaba hari probleme muri universite z'igihugu kimwe barabe ingene abarimu bava mu byo bindi bihugu bafatanye mu barimu bafashanye mu ma- mu malaboratwari aha nabyo ibindi byo kumenya ibiriko biraba byakwekweri mu burundi hamwe umuntu yovuga ati ibyo by'amafiriyeri ibyo sinabirabye neza sinoza kubyitamwo mugabo ngomba yuko bamenya yuko niba basoma basome mu bindi basome mu binyamakuru barabe bamenye neza yuko izo probleme zo kuri universite ntiziri mu burundi honyene Yego.
ziri n'ahandi boraba no mu bi- no mu bihugu bibaza ngo Yego.
abarimu bariko niyo bariko baragenda bazosanga na bene bafite probleme umaze kubyemera rero uzosanga no gutora ah, no Umuti.
gutora solution bizoca biza bikoroha urakoze cyane professeur gahungu reka twakire n'uwitwa desire afise ikibazo n'icyumviro desire turi kumwe ku murongo halo desire Des- desire arabuze reka duhamagare bamenya bamenya turi kumwe Eh, bamenya duza ijwi ikibazo n'iciyumviro
ndashaka ku- kugira isoni ntuzuye ku cyumviro kijanye n'inyigisho Mhm.
Eh, cyane cyane kuri izi nyigisho za kaminuza yacu yo yo mu burundi Mhm.
Eh, mu bisanzwe eh, novuga nti kaminuza y'uburundi nk'uko tuyizi ya- isohora abantu b'incabwenge Mhm.
kubera sisiteme kumbure eh, twebwe twizemwo niho twaciye ariko ubu urabona ko biriko birahinduka abantu benshi urumva eh, ingorane zihari nuko usanga in- ahandi uhimbahiriza imisite bageze muri sisiteme y'uko abantu bamenya mu mwanya mutoya bakaba barahejeje ata bibazo bigoranye ata ibibazo vyo kurinda ku- kugora abanyeshure Mhm.
hanyuma rero umuntu yize muri universite yacu y'uburundi eh, yitwa yuko ari pepiniyere y'abapolitisiye pepiniyere y'abantu ba- b'incabwenge bazo- bazoba abakadiri b'igihugu ukahiga imyaka umunani ubundi nawe ahize imyaka kumbure mu myaka itatu aba ahejeje agacaronka akazi ugasanga ari mu buzima we- universite yacu y'uburundi nta umenga kuyiga ahubwo ni ingorane ni uburi kondane kubaho nabi nkaba rero nagomba kubaza eh, kumbure umutumire kugira ngo atubwire icyo iri kirakora kugira ngo bibe standard nyene biri- bigisha inyigisho ico kimwe na- na- n'ahandi kuri sisiteme yo kumenya sitike ibintu bya gutyo
subiramwo ikibazo cyawe neza urabaza urabaza umutumire niba icokorwa kugira ngo sisiteme kugira ngo kaminuza Eh, ihinduke eh, ije kuri nivo Y'izindi.
sisiteme imwe n'izindi Ok, tubona urakoze.
sisiteme yo muri east africa urakoze East gutomora Africa na- n'aha muri ku ma universite prive urakoze gutomora Eh, bizima reka kugira ngo twakire umwa- imyaka yo kuheza igabanuke ubu- uburyo bwo kwe- bwo kubaza muri buhinduke abanyeshuri bamenya ari benshi murakoze cyane rwose bamenya reka twakire na bizimana bizimana turi kumwe
rero ndabumva eh, bizimana shikiriza ikibazo n'iciyumviro
mufise ikibazo ibi- ibi- ikibazo ngo- ngomba mbaza umutumire Mhm,
No, ikibazo cya mbere mhm,
na- nagomba ndamubaze itandukaniro abo- abona ryoba riri hagati y'umwarimu wo muri etazini n'umwe- n'umwarimu wo mu burundi hanyuma n'itandukaniro riri hagati y'abanyeshure bino n'abanyeshure bo hiyo
mhm.
ikibazo cya kabiri ikibazo cya kabiri nagomba ndamubwi- nda- ndamubwire ndamwibutse Mhm,
yereke fo ino mu kwangaja ba- usanga baraba ibintu byo- byo kwirengagiza byo kwire- byo mu kwangaja abarimu mhm,
barirengagiza quelquefois intuze la, la, la méritocratie ugasanga barasizemo ibintu bya politike byo kwangaja abantu barabye ibi- ibintu by'ubwoko cyangwa regionalisme Eh, ico ico naco yokivu- yokivuga kwiki hanyuma ikindi cya gatatu ca- arico ca nyuma
mhm.
hariho inuzeye hariho inuzeye bon yavuze ko ama universite yagwiriye donc hariho ama universite universite publique n'ama universite pi- prive hariho rero ukuntu usanga naho nyene mu ma universite prive ha- higisha abantu ba- ba- basanzwe badafise ntuze nivo yo kwigisha kaminuza sinzi izo ngorane ko yazibonye igihe yaza mu burundi n'ibyo nibyo nagomba kubaza murakoze urakoze cyane bizimana profesor reka duhere ku bibazo bya bimenya bimenya yabajije ikibazo cyerekeye cyane cyane ah, nk'izindi kaminuza yabajije ati mubona kaminuza y'u Burundi yokora iki kugira ngo igere kuri urwo rugero izindi kaminuza zigeze ko kugira ngo abanyeshuri baheze vuba inyigisho zabo bashobore kuja mu buzi bizimana nawe agaruka ku bijyanye afite ibibazo bitatu bizimana reka duhere kuri bamenya mbere na mbere Nuko ego gutya.
ah, ivyo bibazo byose bariko barabaza bimeze nk'ibijanye kuko uwo bamenya ariko arabaza ivye ati none ah, ko uburundi buri muri east africa none hanyuma ah, twebwe tukaguma tubona mu burundi umenga universite ntiri muri iyo system ya east africa kuko abandi baramaze kuvuga bati uri kuriga ntiwige mu mwanya mutoyi Mhm.
hanyuma bati ntuze politi ntuze kuba muri ah, kuri universite umenga ni ibintu gusa byo ku- byo ku- guprepara abazoba gusa abapolitisien wumva rero ibyo bintu umuntu ni ukubanza kubiraba neza kuko mu bihugu nka byose nk'uko name nabivuga nta bihugu iniverisite itagira porobulemu mugabo cyiza ni uko mu bihugu byose babona yuko solisiyo ya porobulemu izova kuri iniverisite umaze kubyemera ibyo rero nibaza yuko tuba turi ko turumvikana urabye nagomba yuko ngira ntefatanya n'ikibazo cya bizimana ati mfasha kurondera ubudasa bw'abarimu n'abanyeshuri mu gihugu muri etazini no mu burundi nagira ndamubwiye yuko uburundi aho duteye turacyari ku ntambwe ikiri ikiri inyuma mugabo ni intambwe nziza n'ibihugu nka etazini byamaze umwanya muremure batarashobora kuronka ikintu bita guverinance ya univerisite kitarashobora gutorerwa umuti cyagiye gusa gutorerwa umuti mu gihumbi kimwe n'amajyana icyenda na mirongo itandatu n'icyenda niho bavuga bati ngo tugire ikintu bita setimenti ya guverinance ya univerisite bakavuga bati mbega none muri iyo guverinance abarimu bafite uruhara rwahe abatwara bafite uruhara rwahe hanyuma bahava barongeramo n'abanyeshuri ibyo rero sinzi ntawe avuga ati uyu munsi ngo duce tubigira nk'uko muri etazini babigize i buraya barashoboye kumara imyaka kumara imyaka hanyuma gushika n'aho batora sisiteme yo gushobora kuraba yuko bagira icyo bita ekivalance mu mayuniverisite ayo mayuniverisite yose uba mu bufaransa uba mu budagi uba hehe mugashobora kugenda mukaba ibyo muri ko muriga mukaba mushobora kubyiga kimwe mukavuga yuko ureza amashuri ya lisansi muzomara imyaka n'ibiki ibyo rero ni ibintu mwibaza yuko mu burundi bari bakwiye gutangura kuraba ntiwopfa kuraba gusa bukereka ngo turabe ibiri biraba muri etaje na usa ibyo ntiwo birabira ko ahubwo ngo turabe mu bihugu bya east africa turabe ingene dushobora kubigira ibyo gusa nabyo kugira ngo bariko baragomba kwakira ukuntu abahakati abarimu guhakati abakora kuri univerisite yego n'ukuri mu bindi bihugu baramaze kugira intambwe bavuga bati nta muntu kugira uze kugira amashuri arengeye lisansi kugeza ko warurutse amanota aya n'aya n'aya n'aya kugira ubandanye ibyo nibaza no ko mu burundi bamaze kurenga ibya politiki bazobishikira ko mugabo gikuru nagomba kuraba gukebura aba twebwe abarimu twebwe abo mu burundi twebwe abanyeshuri no kuraba porobeme zikunda kuba nk'iyo abantu b'abarundi b'abanyeshuri bagombye kuza kwiga mu mayuniverisite yo hanze kuko usanga uko kuntu twebwe twaronka amanota ugasanga umuntu bamuhaye amanota cumi n'abiri ku mirongo ibiri ukanezererwa urose cumi n'ane wabona yuko byarengeye bakabirengana ko kuko izo sisiteme izo abandi bantu bakoresha nagomba rero yuko uraba rero yuko ubu ko twagize imana tukajya muri east african community duheza tukaraba abantu tukagira abo b'incabwenge bakaraba neza bakicara bakaraba ati none izo zindi sisiteme kugira dushobore kuzicamo kugira dushobore kugira ekivalanse y'amadiporome ekivalanse nyine dukoresha ibintu dushobora kubigira gute kewe naho bariko barambaza ibibazo nagomba yuko ivyo bibazo babanza bakabirabira tukabirabira mu burundi hamwe n'abantu baje kudufasha kuraba ibya universite y'uburundi inazi z'uburundi baheza bakabanza bakaraba bati igikuru icyo twoshira ko nokwita priorite n'icahe tugomba yuko priorite toraba byose kugira ngo uburundi universite y'uburundi ibe ku murongo umwe n'amayuniverisite yo muri east africa ahandi hoho sinoguhenda hariho ubudasa abarimu bo muri etazini abarimu bo mu burundi hariho ubudasa mugabo ubwo budasa buvuye ku ntambwe buteyeko ndiko ndababwira neza yuko no mu gihugu no mu bihugu bya etazini ibyo bintu bita guverinance ya univerisite uko univerisite yitwara yohaba bifasha no gukora ibyo by'amayegeregere na vyene bagiye kubishikamwo mu haciye imyaka mikeyi gusa igihumbi kimwe n'amajana na mirongo icenda na n'icenda na mirongo itandatu n'icenda ivyo rero bari bakwiye kubanza bakabiraba bati kumva aho duteye ngo turabe ko twogira akagwi ko abiga universite mugabo bakayiga bakoranye nabo muri east africa bakiga bakoranye nabo mu makungu nibaza yuko byoheza rero bikaba ibyo bintu byose birimwo byo kwibagiza yuko abiga abiga ari kera twita kuri universite twayita ngo ni urumuri rumuri rw'uburundi ibyo rero nibaza ko bakwiye kubisubiramwo mugabo kandi bakamenya yuko si kwa kundi kwa kera kwa universite y'uburundi ubu ni universite z'uburundi ni abatuja imbere mu mu by'ubwenge tumaze kubyemera twama tumenye kandi yuko nta izindi universite zo muri zo mu makungu zose zirafise probleme bamaze kubyemera boheza bakamenya bati rero sibo bonyene ni ibibazo biri hose bikaba ari bya bose ngo turabe yuko abandi nabo ukundi babi ukundi babijejura babikemura yego reka twakire n'uwitwa joseph joseph muratwumva
ndabumva cyane mwiriwe neza mwiriwe neza joseph
nagomba kubaza uyu muporofeseri muri kaminuza byoba mu bigo bya kaminuza hoba byoba birekugwa n'amategeko ko bashobora gukinirayo politiki none kigira kabiri nagomba kumubaza kugira ngo izi ngorane ziguma ziri muri kaminuza imyaka umwaka ku mwaka kugira ngo zihere abona aho kugwa iki abona yose abiki leta canke abo banyeshuri kugira ngo ibibazo biri muri kaminuza bibone gutora umuti
urakoze cyane joseph reka duhe umwanya porofesora akwishyure kandi hariho na gilbert kare yari yabazije icyo kibazo cyerekeye politike muri kaminuza politike ifite uruhe ruhara porofesora yokogwa gute politike yovugwa ite aha muri kaminuza zo muri amerika ugereranije politike igenda gute muri kaminuza uwo bishyura n'icyo kibazo kugira ngo bategere neza icyo kibazo kirakomeye kuko nicyo nari ko ndagomba kwishyura kuko nta ubuzima bw'igihugu nibwa buzotera imbere buzova kuri univerisite abantu iyo bariko barasigura ibiba mu mashuri barakubwira bati wiga mu mashuri matoyi ayo aho n'ahantu ibyo bintu byo guharira ibya politike bidashobora kuba ugiye mu mashuri segonderi ibyo bintu biba biri gatoyi mugabo iyo umaze kuja kuri univerisite bahita ntuze univerisite bayita forum publique ni ukuvuga ko forum publique ibyo bintu by'amayini nicyo gituma muzohora mubona niyo abaperezida abaperezida bariko abantu bariko bagomba kwitoza ngo abaperezida uzosanga bagenda kuvugira ku ma universite urumva rero nagomba ku wumva ikibazo babaza kiragoye kubavuga bati mbega politike irashobora kubaho ku universite mu ntagombye guca inyuma ngomba kubabwira yuko ego politike dushobora kugira hakazoshobora igihugu kikaba kigomba kuzoraba ayo masingene politike ikora mu gihugu ibyo ubwenge bwo kubiraba bwari bukwiye kuva kuri univerisite uko babyita ntuzeye sinzi ko barize umuntu bita yagize bita ngo niwe uyabyaye ansenyema pibulike muri etajini bamwita orasi meni niwe yavuga ati ntuzeye aya mashuri yacu ni market place of ideas isoko ry'ibyiyumviro niho tugurisha ibyiyumviro biteza imbere sosiyete biteza imbere politiki biteza imbere ekonomi yego ntibabyemere yuko iyo politiki mugabo politiki ngomba yuko kera abantu baravuga bati hariho politiki hakabaho na tiku tiku ni kwa kuntu iyo niyo byene bya bintu gusa byo kuraba politiki yuko twebwe wewe dusangiye amazuru wewe dusangiye agatumba ngo ngo rero turabe tugire ubuntu buto buto oya ngomba politike yo kuraba tuti mbega igihugu kigiye hehe mbega universite yejo ubuzoba kuri universite azoba akora ameze gute tugomba yuko uburundi bw'ejo buzoba burangwa n'iki iyo politike tudashoboye kwironkera amayide muri ibyo twiga ukaba wiga bamwe bawa kare ati niga muri literatura pikeni nkaba niga muri ekonomi nkaba niga muri twa ni ukuraba yuko byo uri kuriga hariho ikintu cyerekeye guteza imbere uburundi kiriho ego politike muri univerisite ntushobora kuyikuraho kuko politike niyo iguma ari mariketi puresi ni ukuvuga isoko ry'ubwenge isoko ry'ibyiyumviro ibyo rero bitabaye ngo abarundi tubyemere ibi dushobora kubandanya yego murakoze cyane professeur reka twakire na elize elize turi kumwe
yego turi kumwe Mhm, shikiriza ikibazo n'icyiyumviro
ntumbaze nk'ikiyumviro nashaka nshikirize Mhm,
ku byerekeye nyine ibyo bya kaminuza ya hano mu burundi mhm.
kugira mbone ko akanovera kosubira nko kubandanya nk'uko yahora ubwa mbere Mm,
bobanza bagasubizaho nka bwa burusho bwa mbere ari ubwa- ku banyeshuri urumva bari bajya mu za kaminuza hariho uburusho bwahora buhari bwarutekanije ubwa mbere none ubu bukaba barabukuyeho kandi bazanyeka n'abarimu bahora bahigisha ubwa mbere ubusubo baba bakihari bari bakwiye ko bobwongerezaho burya burusho bwari bwahari ubwa mbere bakabusubizaho hanyuma abana ba- bagasubira kuronka ubumenyi nk'ubwo bahora bafise ubwa mbere kuko ubu biraboneka nyine ko bwa- inkozo yamaze gutituka imbere batari ico kimwe nk'ubwa mbere n'ubumenyi bwaragabonetse rwose sico kimwe n'ubwa mbere
yego Aba, ikindi kibazo Eh, cyane cy'iyumviro ni ibyo urakoze cyane elize professeur burusho avuga bushu- bu- bugomba kugaruka kugira ngo abanyeshuri n'ubumenyi byiyongere nk'uturorero canke mubona mu bivuga ko iki ibyo elize avuze
Ah, ivyo isavuze bwa mbere ni ikibazo mu kibazo ariko aravuga ubwo buntu bwahoraho sinashoboye kubwumva neza mugabo nagira ndamubwire neza yuko aho igihugu giteye ubu jewe narana uko nk'uko namwe ndababwira umushinga ntaye Elise na nahora mu Burundi naratembereye nsanga noneho ah, abanyeshuri baragwiriye nta gatumba na kamwe ntaja ko ngusange ekore segondere nta gashuri nta gatumba na kamwe ntaja ko ngusange abanyeshuri baragwiriye kera uri umunyeshuri nta muntu uri umunyeshuri wo muri segondere ah, warashobora kumara imitumba nta n'umwe atabakuzi kubera twari bakeyi Ah, ubu rero uko iyo umuntu u- igihe tuzofata uburundi umwana wese w'uburundi tukavuga tuti umuntu wese yavukiye mu burundi arafise ah, arafise uburenganzira ku ndero ntoyi ku ndero ya kaminuza ku ndero segonderi n'indero ya kaminuza urumva Ah, ibyo twibaza kera ngo iyo ndero yari ikomeye rwose nabyo yenda tuzoheza tubiraba ukundi kuntu kuko igihe bose bazaba bamaze kuja muri kaminuza bizoba bigoye ko kwa kuntu kera haba ari nk'abantu bare- bari munsi y'i- ya gice kimwe ku ijana ubu rero tumaze gushaka mirongo icenda n'icenda kumbure ico gice canke ivyo bice bibiri bi- bitatu gushika ku mirongo ibiri bizogumaho mugabo abo bandi mirongo umunani ku ijana tuzokwemera yuko bazohava bavaho kumbure ibyo twaraba by'ubwenge ibyo tuba twaraba byo kuvuga neza mu gifaransa ibyo twaraba neza bizoheba bika ntibibandanye mugabo gikuru twari dukwiye kuraba yuko kwigisha biva no ku no kudukoresha mu kwigisha ibyo ni ukwita tools of instruction izo tools of instruction ni ibyo bintu mukoresha ni ibyo bitabo ni ibyo biki icyo rero twari dukwiye kuraba mu burundi no kuraba none ko twagiye muri east african community none ko dufatanya n'ibindi bihugu ibyo bintu byo kuronka ibidufasha kwiga byobandanya biro tubironka gute mugabo gikuru ni ukuraba icyo twita priorite uburundi buteza gufata priorite y'uko umwana wese avukiye mu burundi azoronka indero mu gihe turi ko turarindira yuko tuzogera ku gihe y'uko ibyo bintu byose bija hamwe ibyo bikoresho by'amashuri amazu twigamwo nuko rero twiga bi- kugira bize bimere neza tuzobanza tuzoca mu minsi mikeyi bitarashobora gu- gutondekana neza murakoze Ivyo du- dukubanza kuvyemera mugabo twemere neza yuko gikuru jewe canezereye ni ukubona aho naciye hose hari ayo ayo mashuri segondere abantu bose bakaba biga kubera biga hazomara iminsi ivyo bikoresho vyo kwigiramwo izo aho twigira Vyiyongera.
bitara- bitaraja hamwe ngo bitondekane Murakoze cyane abantu rwose.
bakigomba kuja baraja mu bindi bihugu mugabo minsi izi uko benshi bazokwiga uzosanga buke buke twogira imana uburundi bukamara Murakoze bukaronka cyane amahoro rwose.
n'amahoro nki- nk'imyaka cumi wosanga ivyo bintu byose turiko turagira biriko biratera ubwoba dutanguye kubutorera umutsi urakoze cyane rwose professeur atanazi gahungu yigisha kuri kaminuza ya chicago state university yaje kudufasha kugira ngo turabe icokorwa kugira ngo kaminuza y'uburundi n'izindi zitere imbere muri iki gihe murakoze cyane rwose abaduteze amatwi n'abatwumvirije ndashimiye n'abadufashije mu buhinga bw'ibyuma mwari muri kumwe nawe yanitanga ishaka murakoze